iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyane itanga ishaka uno munsi ni umunsi wa gatatu mugiye kuja muri ca- muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga tubategurira buri munsi mwari muzi ko intabire canke umwavu uvuye mu bishishwa vy'ikawa zivamwo inta- eh, intabire zifise akamaro gakomeye cane ku butaka canke ku isi no ku bitegwa bitegwa mu mirima kurusha kandi intabire zi- z'ikizungu izo bita engrais chimique zisanzwe zizimvye cyane nivyo ishirahamwe serte kiyago rivuga bagiye kubituyagira mu kanya mu kiganiro muri isanga mukunda turabararitse rero mwese mu telefone kuri iki kibazo c'intabire canke umwavu ah, uvuye mu bishishwa vy'ikawa utanga akanovera keza mu mfungurwa nk'uko babivuga Mm, tubibutse nimero mushobora kutwakurako tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turabararitse kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ubu ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga nk'uko mubyumvise muri kumwe na oriyani itanga ishaka abaremyi mu ntara zitandukanye nko mu kirundo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko bigishijwe ubuhinga bwo kurima imbuto zimwe zimwe nk'umuceri bakimbura byinshi ariko abanyagihugu bafise ikibazo cyo kutaronswa intabire canke umwavu w'ikizungu wo bita engrais chimique bemerewe na leta abanyagihugu bafise amakenga yo kutazoronka umwimbu bari biteze mu kiringo gikwiye aho ni mu gihe bavuga ko kwigurira iyo- uyo mwavu bizimvye cane intabire y'ikizungu igurishwa hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri n'amajana atanu kuri iki kibazo reka twumvirize inkuru mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yaduteguriye hirya y'ejo ku kibazo c'umwavu mu banyagihugu
isekeza ryo gutera umuceri ku buryo bwa kijambere ryugururiwe mu mwonga wa nyavyamo uwo mwonga ugabura amakomine ya kirundo na ntega yo mu ntara ya kirundo uheruka gutunganywa kijambere na leta ku mfashanyo y'ibanki ya afurika y'iterambere nibwo bwa mbere uburimyi bwuguruwe icese muri uwo mwonga kuva utunganijwe abarimyi babanje kwigishwa ubuhinga bugezweho bwo gutera umuceri claude mbarushimana arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo barize imbere y'uko batangura kurima uburyo uh, bwo gutera umuceri eh, mu buhi- mu buryo bwa none bwa kijambere eh, bakoresheje izo twita mu gifu- mu kinofunofu esri ni systeme d'intensification rizikore aho umuntu akoresha imbuto zikeya agakoresha n'uburyo bukeya mugabo akimbura umwimbu ushimishije aha rero batera ku murongo bagatera urugemwe rumwe Eh, kandi baba bashizemwo umwavu w'ikirundi bagaca bavanga n'umwavu w'ikizungu kandi ivyo vyose bakabigira ku rugezo eh, rushimishije ku biharuro baba barize abarimira muri uwo mwonga baremeza ko bafashe nkama ubuhinga bigishijwe ikibazo kiba hanze nk'uko babivuga ni ukuronka umwavu w'ikizungu kirumara muri ubwo buryo bushasha bwo kurima umuceri urabona urashaka kugenda kuriha ku iposita nk'ibyo bihumbi bitanu ariyo amafaranga yandi yo kuzoriha hagiye baduhaye ugasanga amafaranga ntayo dufise ya mahera y'iwacu agaca aherayo dusaba ko boza barawuduhana n'ingoga nk'ubu urabona turiko turatera muga ntibarawuduha bashidukira kuwuduha nko mu kwezi kw'icenda ari mw'ibagara kandi twararinze kugura ubyo uzinvye oya n'amavu w'ikizungu turonka iyo habonetse nk'ufise inka agashomberamo akavu k'inka biraba mitende aho tuwuronderera rero urashobora gusanga ikiro ari nk'ibihumbi bibiri utoya ashobora kuyaronka abataronka umwavu w'ikizungu ntibanaronke n'uw'ikirundi bagerageza uburyo bwose kugira bimbure nk'abandi eshwe mwavu turawubura nyene kubera ibiciro by'amafaranga usanga tu- tuca tugerageza bwa buryo nyene bw'ikirundi mu kurondera umunyota iyo turose muhira mu mi- mu nzu tuza turawuyora turaba aho tubika hama rero umuntu akaza nyene agerageza kugira ngo turabe ko agaceri ko kuyungura dufate nk'uwo murenzo muriko murakora usaba imifuka ingahe y'umunyota harasaba nk'u- nk'amagunira nka cumi cyangwa narenga mugabo ku buryo bw'uko izo nkwi zitugora kugira ngo tuzironke akanyota usa usanga ari gakeya mwoza mura- muragerageza kugira ngo akavu kaze karadushikira hafi na hafi mwocyeye cyane mutugabaniriza ibiciro mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bati kutaronka umwavu ku gihe hari aho biva ku barimyi ubwabo claude mbarushimana umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo Eh, leta yarafashe intumbero nziza kugira ngo abenegihugu baronke umwavu w'ikizungu ku giciro gishi- gishi- gishiriritse rero abenegihugu babasa- basabwa kwiyandikisha hakiri kare ukeneye umwavu akiyandikisha hakiri kare akariha avanse hakiri kare ivyo bica bituma iyo barisha hakiri kare n'umwavu ucubashikira hakiri kare rero intamamye dukunda kubona eh, muri uyu mugambi ni uko abenegihugu eh, nko mu gihugu cyose imbere kiretse ngaha mu kirundo gusa hari igihe biyandikisha batevye kandi twabararitse hakiri kare hagomba hashikeho twahagarika bagaca basubira kandi bagasaba ikingo co kongerako ivyo bica bituma rero nivyo umugambi wo kubazanira umwavu uteba umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo avuga ko umunyota utari mu buhinga bwigishwa mu buyobozi arongoye bwo gufumbira umuceri mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika kuri icyo kibazo rero cyibura ry'umwavu w'ikizungu cyane cyane bitewe n'agaciro kawo ishyirahamwe sert kiyago rivuga ko hari akarusho gakomeye kava mu mwavu bobo bahingura kandi ku mafaranga make iryo shyirahamwe rivuga ko intabire zabo umwavu wabo bafise bifise akamaro gakomeye ku butaka no ku bitegwa kandi ko bawugurisha amafaranga make kurusha umwavu w'ikizungu iryo shyirahamwe sate kiyago ryatangujwe n'abantu bashoboye gushika ku ntambwe ishimishije mu buzima bahava bafata ingingo yo gusubira mu ntara bavukamwo mu ntumbero yo guteza imbere uburimyi bwaho n'ubwo mu gihugu cyose muri rusange twatumiye umwe mu bayobozi b'inyigisho zitangwa n'iryo shyirahamwe atwiganira ibijyanye n'intabire ba- bahingura akarusho kazo twatumiye kandi n'umunyagihugu asanzwe ashyira izo ntabire uwo mwavu mu murima wiwe turi kumwe na innocent ntakirutimana ah, akaba ari we umwe mu bayobozi batanga inyigisho mu ishyirahamwe sarte kiyago turi kumwe kandi na lydia havyarimana ah, mu ntara ya muramvya mwese lydia na innocent ndabahaye ikaze mu kiganiro murisanga Mm. turi kumwe nawe innocent
uri kumwe na libya Eh, innocent nawe turi kumwe ntitukumva neza
yego turi kumwe yewe Eh, innocent ndumva uri ahantu hari akaruru ariko ndizera ko biza kugenda neza duhereye kuri mwebwe mushinga nahe ntakirutimana mufise iryo shiramwe sarte kiyago umwavu mufise wodusigura muri make uteye ute alo innocent mwavu alo je Oui.
Je, muri kumwe na habyarimana lidia niwe ari ku Ndabumva.
murongo ego reka duhere kuri innocent ntakirutimana atubwire ibijyanye n'uwo mwavu uko uteye
yego alo ego shishikara uranyumva ego
Eh, eh, muri serte kiyago turahingura umwavu kama w'ikirundi uwo mwavu ukaba uva mu bishishwa vy'ikawa ni umwavu umeze neza umeresha turabuteza ibiterwa bitandukanye eh, ibi- ibigori ibiharage ubushaza ibiraya imboga eh, nk'irengarenga amashu intore
Mm.
hariho n'ubundi mbere n'umunyagihugu uba yarakwiye ko ara- arawushyira ko ku- arawukoresha mu gutera uburo Mm.
kuri ibyo biterwa byose ni umwavu wimbuka cyane kandi tuwuteza mu kuwuteza nta angire chimique twigura turakoresha urikwiye ukungene us- usa ungana ku- ku rugezo rwo kumeresha binganya na angire Mm. none n'umwavu umunyagihugu asanzwe ashobora gukoresha ko tuzi abanyagihugu benshi barimo ikawa tubwire muri make ivyo ba- m- ivyo mwoba mushira muri iyo mwavu ni ikawa ni ibishishwa vy'ikawa vyonyene canke ibindi bintu mwoba mwongeramo ni nk'ibiki
ego dukoresha ibyo bishishwa by'umwavu w'ikawa turongera ko tukatanga dukoresheje ibiharoharo eh, eh, by'ibiharage yego tukakoresha nyine nu- nu- nu- n'ibindi bintu nyine bw'ubuhinga bw'iwacu nyine tu- bwa kama ikirundi nyene tutiwe tukaja kurota mu- mu yandi maendisi Mm, bifata igihe kingana gute kugira ngo mutegure uwo mwavu
uwo mwavu kugira utegurwe ufata igihe c'amezi atatu n'inusu Mm.
Eh, mu gihe c'amezi atatu n'inusu gushika kuri ane umwavu wa- wa- wamaze kumera neza ukeneye kuwuteza wowuteza Mhm, mhm. nk'uko nari nabivuze ko tuzi ko abarundi abanyagihugu batera ikawa cane Ah, ni ikintu gishasha canke ah, abarimyi ikawa ba- boba basanzwe babikoresha ko tuzi ko ah, abarimyi b'ikawa ari benshi mu gihugu ni kuki bat- dusa no nk'uko umengo ntabavyijukiye cane
Eh, twebwe twa- twavuga ko turi bashyashya kuri ubu- kuri ubwo bushakashatsi twakozeho kugira turondere uwo mwavu wi- eh, w'ikirundi uva mu mu bishwa by'ikawa bose mu kugira tubyiyumviye tubikore twararavye ikawa yama rimwe mu mwaka ikawa yamye rimwe mu mwaka bingana cyo kimwe n'ibyo bindi biterwa turavuga ati none ibi bintu byacu bi- ibi bintu ibishishwa by'ikawa biguma bidupa- bipfa ubusa Mm, bigenda bikongera bikonona n'ahantu amayidine aba ari mhm, Ati nta kuntu umuntu yoraba ikungene abikoresha kugira bivemo ikindi kintu mm,
niho twaca twiyumvira ubwo bu- twiyumvira ubwo buryo uwo mugambi kugira tuwo- tuwukore duca dukorana na universite populaire haguruka turaja hamwe turabikora hama turasubira turakorana na universite y'u Burundi mhm.
ku bihazo twaza turatora batwara aho byaraca muri izabo tuka- bakaturabira yuko umwavu woba umeze neza kugira umereshe Mhm. Mm, murakoze Ama cane niho twaca turi gutanga- Eh, niho twaca dutanguye gukora du- duteje tukabona ibigori bimeze neza ibiharage bimeze neza mbere n'ubu twariko twashikoze ku bushakashatsi kugira turabe yuko two- two- twotariza ikawa nayo Mm, yonyene
Eh, Eh, urakoze cyane mishinga ntahe ntakirutse imana duhinge tukire tubaze lidiya habyarimana lidiya wowe uri mu ntara ya muramvya ah, watubwiye ko ukoresha uyu mwavu uh, inosa ntakirutse imana yatubwiye ko ushobora gukoreshwa mu biharage mu bigori mu biraya canke no mu bwishaza wewe utera iki uh, wawukoresheje mu wuhe murima wasanze akarusho ari akahe niyaba cane cane warakoresheje uwundi mwavu
yego je nawukoresheje mu murima w'ibigori n'umurima w'ibiharage n'umurima w'ikawa n'umurima w'imboga z'irengarenga Mhm.
ariko je nasanze bis- alo yego
nasanze bis- kuko nari bisanzwe nkoresha umwavu engrais chimique ariko nasanze hariho akarusho niho rero narakoze n'ubushakashatsi ndafata ikiro cy'ibiharage bitewe mu mwavu wa engrais ndafata ni ndafata n'ikiro cy'ibiharage gitewe muri uwo mwavu uhinguwe mu bishishwa by'ikawa nasanze no gupima birushanya amagaramu umunani Mm, umaze kwimbura wasanze ibiro bitandukanye
yego bir- ikiro cya- gitejwe engrais chimique n'ikiro gi- napimye ku gikombe mpima igikombe rimwe kabiri Mhm, gitewe muri uwo mwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa mhm.
mpima n'igikombe ko kabiri gitewe muri uwo mwavu w'ibiterwa angre nasanze nasanze ibiterwa uwo mwavu w'ibicupa by'ikawa harenza ko amagaramu umunani
amagaramu ikawa umunani nazo Mhm.
eh, ku ikawa naho nkiritse nyene nkirikishije angre deate nasanga bifite akarusho ku biro nkirikishije uwo mwavu uvuye mu bicuba by'ikawa ku biro hariho akarusho usanga ikawa iremereye cyane kurusha i- i- ikirikishijwe angre ijya deate npk niyo eh, NPK niyo nakoresha Gen- genohanura nk'abawukoze ini- ijya universite ikorera mu banyagihugu na universite y'u burundi n'imvukira zimbuye icyo nobasaba mbona yuko bo- bokwiza ubwo buryo bwo gushakashaka guhingura umwavu uvuye mu bicuba by'ikawa n'ahandi hantu Mhm. lidiya ura- uravuze Kandi ko eh, uravuze ko ikindi no- Mhm, bandanye eh, ndafite ikindi nobashimira nacyo nabonye Mhm.
jewe nara- naragurisha ikawa yanjye nkeneye umwavu ngiye kuwugura ntibarinda kunca- ntibarinda kunsaba amafaranga abona barandindira nkimbura umwimbu wanje w'ikawa nkabariha ari uko nanjye mpembwe barampa ideni vrema ico nokibashimira Mm, ni byiza cyane Yego.
Eh, lidiya wavuze yuko imwi- umwimbu wakura mu biterwa waba wateje uwo mwavu ukoresheje ibishishwa by'ikawa wasanga biremereye kurusha iyindi myavu none hari hari ubutandukane mu kanovera canke mu buryohe bw'izo mfungurwa nabyo nyene wasanzeho yego cyane yego cyane byari byifashe gute ntuze ibitego bisa byari bimeze gute
ibiterwa bitege angre kimike usanga umenga uri kurabirya akanovera umenga ni ibyatsi mbese kwanza
Mm.
ariko ibindi lidiya usanga bifite tugusabe akanovera nyene ugerageze uje aha- usa- du- tugusabe ugerageze uje ahantu hatari induru nyinshi turumva amajwi ah, ariko aratugarukako Eh, mu- mugabanye radiyo gatonya
yego twayivuye impande Eh, bandanya tubwire uriko uratubwira akanovera gatandukanye ku mwavu utandukanye
yego nasanze umwavu uwo mwavu w'ibicuba by'ikawa biratandukanye cyane n'ibiterwa angre kimike Mhm.
ufunguye ibiterwa angre kimike ugaca ufungura ibiterwa n'uwo mwavu w'ibicuba by'ikawa Mhm.
ntibisa- ntibifise gu imwe Mm,
yego hari n'ugutandukane n'uburemere ndetse
biratandukanye Mm.
yego akandi kabazo kanyuma mbere ko duca ku murongo wa telefone ngo tu- twakire abanywanyi b'ijwi rya amerika nabo bagira ico babajije canke baterereye uwasanze none umwavu ukoresha ukoresheje ibyo bishishwa by'ikawa ungana gute ugereranyije n'uwo n'uwundi mwavu utandukanye kugira ngo twumve niba hasabwa mwinshi canke mukenya hoho
Ye- ku bigori napima urushyi rwanjye ko kabiri urushyi nayo yora rimwe kabiri nshyira mu ibango rimwe nteyemo intete zibiri by'ibigori ku biharage naho nagira urushyi rimwe Mm. ku cyo mwavu kimwe no ku mboga Mhm. ku mwavu usanzwe hoho ku mwavu usanzwe hoho wakoresha ibingana gute
umwavu w'ikirundi w'inka cyangwa w'ibindi bitungo Mm.
nakoresha ni- nakoresha ubusumbu uwo w'ibicuba by'ikawa w'ibicuba by'ikawa niwo nakoresha mu kandi uno mwaka ndawukoresheje urupimo cy'isubira kunganya mu wundi mwaka kuko isi iba yaryoshye kurusha Mm, ni ukuvuga ko isi i- imera neza no mu mwaka ukurikira
yego itera yiyongera ukoresheje imyaka ibiri ikurikiranya naho umwaka ugira gatatu ntibigura nawe ukoresha ndetse Mm. ni akarusho Yego.
gakomeye cyane nk'uko nabivuze kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turabararitse mwese cyane cyane abaremyi mu ntara hagati muhamagare mubaze ibibazo mushikirize n'ibyiyumviro tubibutse nimero yacu mushobora kuduhamagara ko mukatwakura tukabahamagara ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe twakire jean de dieu jean de dieu ku murongo uratwumva
yego ndabumva ndabaramukije n'amahoro amahoro neza jean de dieu duhamagaye uri mu yihe ntara
Eh, ndi niyo nkujandutse ndi no muri komine muhuta mu ntara ya rumonge Mhm, ikibazo cyangwa iciyumviro
Eh, jewe ndafite akabazo nashaka kubaza abo batumire mwa- mwahamagaye Mhm,
ino muri komine muhuta turarema ikawa cyane rwose mm,
ariko iyo iyo zihiye twaca tuzijana ku matonorero ni kuva amazina ya leta rero twebwe nta ibyo bishishwa usanga nyine bica bica bisigara hiyo nyine iyo baba bazituguriye ku mazina ya leta jewe nashaka nsabe cyangwa mbaza aho batumire mwatumiye ukuntu botwegera leta bakatubariza kugira ibyo bishishwa nabyo nyine tuzohe tubironkera amafaranga bazohore babiduhembera uko umva na zirya kawa zirafite akamaro cyane mugabo burya n'ayo mafaranga turonka ntabwo twovuga ngo arakwiye cyane uko urabye ukuntu igiterwa cy'ikawa kigora kurima n'ibiki cyane turaruha cyane rero numvise akamaro cyane ka birya bishishwa wumva birya bishishwa naho n'umurimyi w'ikawa twebwe twazimirwa tuzijyana hajya ku kwajya amazina ya leta twashaka rero hari rw'abarimyi ko bobiduhera amafaranga bijya bishishwa kuko twebwe nikuba tuzitwaye ku mazina ya leta ntabwo umva tuzogenda ngo tubikureyo bijya bishishwa babiduhe hama ngo tubone kubikoresha mu mirimo yacu twumvise mu gutabira ko bifise akarovera cyane kurusha angere shimike rero vrema nashaka abo batumire numva icyo baba bamaze gukora kugira begere leta ku buryo twebwe abarimyi b'ikawa tugire icyo twungutse ko kuri ibyo bishishwa kuko urumva ntabwo wabiduha byamaze gushika hariya ku mazina ya leta yego murakoze ikibazo cyanje n'icyo urakoze cyane jean de dieu reka dushishikare turaze na manirambona ikibazo ciwe imbere yuko tuja kubatumire uratwumva manirambona
yego ndabumva cyane amahoro neza duhamagaye uri hehe
nenda bahamagaye ndi mu ntara ya muramvya muri social day kirimiro yego nagira nterere ikibazo numvise numutumire ico yovugako eh duga kwijambo
ivyo nagira mvuge ni ico kibazo cerekeranye n'ikawa ibishishwa tuba tuzi je nka je narinzi yuko azi ifumbire kubera urumva ndi mu barimyi b'ikawa ariko mugabo nagize ikibazo kubera hariho abantu bari nk'ahantu badashobora kurima nk'akawa none nko kugira ngo nko kugira ngo bashobore kuronka iyo fumbire none bizoshoboka gute kugira ngo uwo ari we wese ashikirwe iyo fumbire ashobore kuyironka icyo ni ikibazo cya mbere nkaca nongerayo nkagaruka ikibazo gira kabiri ndiko ndiyumvira ikibazo ndiko ndiyumvira igiterwa c'ikawa nk'amafaranga ngaha mu burundi dushobora kuronka ku kiro c'akawa je nja mbona n'amafaranga make cane gose none ko nivyo bishishwa bifise akamaro kandi yumva bishobora guhingurwa ntabwo none bashobora kuvugana na leta kugira barabe igiterwa cyikaba yuko cyokongera igiciro ikibazo cyanje kikaba cyari urakoze cyane manirambona twabaze innocent ntakirutimana ajejwe inyigisho muri iri shyirahamwe certe ikiyago innocent ibibazo by'abanywanyi babiri bisa n'ibisa ibishishwa barabibasubiza iyo mugiye kugurisha ikawa mu mahinguriro ya leta cyangwa boba babibahembera muri make nibyo bibazo byabo
nibaza ko icyo kibazo abagize ikaba bakidishora natwe uwo mugambi kugira tuwumve tuwukorere ko ni uko twabona ubwa mbere ibyo bishishwa by'ikawa biratera intambamyi cyane cyane ku makefu ku masitasiyo ku mayizine y'ikawa ibyo bishishwa birahungabanya bwa mbere ibidukikije nk'uko nk'aho ibyo bishishwa biri ni ukuvuga ku mayizine usanga ari ahantu kubona amayizine akunda kuba yegereye cyane cyane umwonga ni ukuvuga ibyo bishishwa iyo biriko biragenda biruhukira mu mwonga ni ukuvuga ahantu hose bikiriye bigukiriye mu murima bigenda bituriye kuko bigenda bijyanye n'umukori ujya uva mu ikawa ni ukuvuga iyo izina iri haruguru hepfo yaho hari iyo mirima ni ukuvuga abanyagihugu bategerezwa ubwa mbere kwidoga yuko imirima yabo iri kwirononeka nacyo gituma twaciye tubikora twebwe twisunze kugira turwanire imirima y'abantu kugira twubahirize ibidukikije tubikingire ni ukuvuga ko aya mahinguriro asanzwe abita ibyo bishishwa
ibigo arabibika mugabo nko ku yandi mayizine abisanzwe iyo biguma ngaho onya niyo abanyagihugu bahera bagifika bakaza nk'ababitora mugabo nta fisi batora batora utuntu akazi tumaze bigasigara birunona mbere ntanatima n'ayo mayizine aho ntasubira kubishyiramo n'uwundi mutayi wo kubikuza mu muri ahantu mu kinogo bishyikiramwo kugira ngo ihave umushefu wa izine azosubire gutangura iyindi kampanyi afise ahashyira ibyo bindi akabinda kubitangira amafaranga nyine kandi atacu biheza ngo bimarire iyo yizine Mm. none mubona abanyagihugu bashobora ku- ku- ku- kuja kuri ayo mayizine kuri ayo mahinguriro bakabigura canke bakabihabwa canke nk'uko um, eh, mani irambona yabajije bira- murashobora kuzovugana n'ayo mashira- n'ayo mahinguriro akazoduza agaciro k'ikawa bitewe n'uko harimwo n'ibishishwa mu ico ciyu- ico ki- mu ciyumviro mukivuga kwiki
twebwe ubwa mbere ni uko aba- umunyagihugu yo- ubwa mbere bwobwo yomenya neza yuko uwo ibi- ibyo ibyo bishishwa iyo kawa yiwe ubwa mbere irimwo ibintu bibiri ni ukumenya yuko iyo kawa ubwa mbere uyishoye ukaba utegerezwa kunyobwa igira kabiri ni uko umenya yuko ibirya bya- ibyo bishishwa byavuye muri iyo muri iyo kawa yiwe basubira guhindukira akayikuramwo umwavu utabira ibiterwa byiwe atari ibintu bibona ngo nagiye ngo n'umucafu ngo yataye kuvuga ikaba amenye yuko uyibona mu itafu uyibona mu biharage uyibone mu bigori uyibone mu mboga uyibone mu kintu icyo ari cyo cyose tuko turakorera ko turabe yuko gishobora kuba kimereka nta ntibice bihagararira ngaho kuko aba- tuko turaraba ikaba benshi barayi- barayidogera ko yamara imwe mu mwaka iraruhisha nta kintu na kimwe umunyagihugu yovuga ati ndayibona ko kandi n'iyo kawa abanyagihugu bayinwa ni bakeyi reka rero natwe twafite reka bafi uwo munyagihugu ata- adashoboye kuyinwa az- nawe azoyi- azoyibone mu bi- mu- mu biharage ayibone mu mu bigori ayibone mu mboga ayibone mu- no mu bindi biterwa bishobora kuba bijyana ishobora kuba iriko iramu- iramusahiriza Mm. kumbure dushobora kuzohamagara mu kindi kiganiro abajejwe ayo mahinguriro canke leta nayo nyene kuri iki kibazo abanywanyi babiri babajije cereke yuko bashobora kuronka ivyo bishishwa canke bakabigura canke bakabihabwa tuzogerageza turonke inyishu itomoye ico gihe katubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi twakire kwizera uratwumva
ndabumva cyane ijana ku ijana mm, amahoro neza uhamagaye uri hehe
mpamagaye ndi gare mu rutana Mhm. duga ku ijambo Eh, ikibazo ikibazo nagomba mbaze nashaka ndamubaze ko yamaze kuvuga yuko uwo mwavu ari mwiza cyane uruta iyo yindi myavu twari tumenyereye y'amaangeshi miki ikibazo rero nashaka kumubaza cya mbere mbega bafite gahunda nke mu nteguro bategura ko mbona ikawa isigaye ari nkeyi ngaha mu burundi barabona bazoshobora gukwiza abarundi bose bazaba bakeneye uwo mwavu kugira ngo kumbure ntibagisubire- ntibagisubira gukoresha iyo angeshi miki yoba inatifuzi muri kazoza babona yuko bazodukwiza mu makomini yose y'uburundi ko mbona ikawa isanzwe ikarimwa mu gihugu cyose hariho igice usanga cya kawa irimo nk'akarorero ino mu kihacu ku munsi jewe ndi kugira ngo ubone ikawa gusa ufata urugendo rurerure cyane bazodushyikiriza uwo mwavu ino mu mitumba yose igize uburundi ibyo byari ibibazo byanjye nariko ndabaza ikindi kibazo naco namubaza ko tuzi ikawa ari igiterwa kiri ku mushiro kumva yuko agahembo ari gato bafite gahunda ni kugira ngo bayiteze imbere igwire kugira ngo n'igishwa bigwire hanyuma umwavu uze usubire kuboneka nk'uko abantu baba bawifuza ibyo rero ibibazo byanjye nariko ndabaza nongera nshingira mwebwe bo ku ishuri rya amerika ukuntu mwaba mutwiyitaho mu kutwakura
urakoze cyane kwizera urakoze cyane ngaho murutana ko namutega amatwi radiyo ijwi rya amerika reka duha akanya na augustin augustin uratwumva Mm, augustin telefone iramugoye reka tugaruke ku batumire bacu Eh, ndaza guha akanya na lidiya ariko twongere duha akanya innocent kuri ibi bibazo byerekeye ah, umugambi muba mufise w'uko ugushikiriza uwo mwavu mu gihugu hagati hose cyane cyane muri izo ntara bavuga yuko ikawa batayibonamo cyane hari umugambi mufise wo gukwiragiza uyu mwavu yongera n'abaza ikibazo gihambaye cerekeye uko kuntu uwo mwavu ah, mwoshobora kuzoronka ukwiye uzoshika mu banyagihugu
yego cyane umugambi twebwe twari dufise inkombero nyamukuru twari dufise ni uko twabona yuko ubwa mbere ushobora kumenya neza baka- umunyagihugu wese yoba yakoresheje uwo mwavu akabona yuko ubwa mbere na mbere wowe umeresha Ibyo- eh, yiyumv- boba biyumviye abone yuko atari agaseseshwa rumuri ni ukuvuga yuko uwo mwavu uko nyina baba bawuteje mu gata ari agatasi agasubira mu mpezi asubire kubona asubire guteza akabona umwimbu uvamo yuko bisumba bitandukanye na n'irya angeresi nyinshi bari basanzwe bakoresha ikigira kabiri nacyo ni uko umunyagihugu wese yokwiyumvira uko unteye ko avuga yuko ikabo atakintu imumariye yokwicukira hanini aga- agakorera iyo kaba kugira wa mwavu uboneke ikindi nohanura abenegihugu nobahanura ndababwira nti ikawa bayishorera mu ahantu usanga ari b'intazi ugasanga bariko bayigurisha ku ku bantu basanga bava mu zindi ntara cyane cyane nka kurya bari batangwe kuvuga ngo bazigurisha ngo guca umuyaga kuri ntusonzane muri icyo gihe bayigurishije kuri ntusonzane ntisike kuri ayo kuri iyo izi ku izi ku itonorero ni ukuvuga wa mwavu u- w'ikawa ntibava bakiwurose kubera ntuzoba ukiri hamwe uca usanzara kugira rero abanyagihugu ba- babone yuko uwo mwavu ubonetse twebwe iki- cyane cyane nyamukuru ikintu twebwe twabafasha ni uko ubwa mbere boshorera ikawa neza zose bakabishorera ku mayizine hama natwe icyo twofasha twofasha kubaha inyigisho tukabigisha ku ku mayizine nka yose tuvuge agize burundi bakamenya nabo gukora uwo mwavu w'ikirundi ugoma w'ikirundi uvuye mu bishyitsa by'ikawa kugira aho iyo izine yose iba yegereye bategeze kuronka bashoboye kuronka uwo mwavu w'ikirundi babone akarusho k'iyo kawa bateye bateye Mm, urakoze cyane iyo kawa yabo Mm, yabajije ati murafise umugambi wo guteza imbere uburimyi bw'ikawa kugira ngo uwo mwavu ubandanye uboneka
cyane rwose kawufize kuko n'ubundi twebwe nk'aho twegereye tu- nk'ubu turiko turategura amanamba kugira tu- tu- tugire turonke imivyaro myinshi y'ikawa kugira tuyishi- tuyihe abenegihugu bayitere babone yuko i- i- ikawa nyene ari igiterwa njabukamana Mm, urakoze cyane reka twakire na uwamahoro wamahoro uratwumva
ndabumva Mhm, duga ku ijambo uhamagaye uri hehe
ndi mu gihugu cy'u Burundi Mhm.
nagomba baze ati no- none uwo- uwo- uwo mwavu wo mu gihugu cy'u Burundi baramaze kuwugwiza tubona tworonka aho tuwugurira ikindi nacyo ni uko Aro?
ego turakumva
ikindi nacyo ni uko bogerageza bagakora ibishoboka byose bakaraba ukuntu uwo mwavu twawuronka mu gihugu cyose nko mu gihugu cyose cy'u Burundi kuko nabonye bavuga yuko no kuzimbuka unazimbutse para- no- no- nuko wowe urimo weshere para raporo y'igihangeri shimi- shimike bakoresha no mu gihugu cy'u Burundi Mm,
Eh, ahasigaye ni uko ni uko ni uko mwoza muratumira nk'abahinga mu buri- mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi kuko icyo gisata muri icyo kiganiro murisanga muracirengagiza kugira nk'abenegihugu ku- ku- kubera agirikritire ariyo baze ariyo baze ya byose y'igihugu kugira gitere imbere mukadutumirira nk'abantu ab- abahinga mu bijyanye n'uburimyi bakadusigurira ukuntu ukorora kurima ukuntu bigenda mm,
kuko hari benshi mu banya- mu banyagihugu uhura bagira esheke y'uburimyi bak- ba- bagapompa bagapompa nabi canke bakagira ba- bagatera nabi ubwa mwadutumiye ko umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi yotubwira ati ntabiri ikwiye kuri tere plante niyi ikwiye kuri tere plante niyi nk'ibiraya ba- bakabirima uko mwoba Mm.
mudufashije cane rwose mm, urakoze cyane uwamahoro ni navyo turiko turakora uno munsi mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye umuhinga namwita umuhinga mu- muri ibi bijanye n'imu- n'umwavu mukeneye gukoresha kandi ufise akamaro gakomeye cyane ku isi kugira ngo isi ntiritituke turi kumwe na nk'uko muvyumvise inosa ntakirutimana turi kumwe kandi na lidia habyarimana amaze gukoresha uwo mwavu reka tugire ko tumuhana akaryo ko kukwishura lidia w'amahoro arabajije ikibazo cerekeye agaciro k'uyu mwavu wotubwira wawuguza angahe wewe ugitangura kuwukoresha uh, ugereranyije n'umwavu w'ikizungu amafaranga ni angahe
niko murakoze amafaranga ku kiro cy'umwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa ni mirongo itanu ku kiro angaresi mike nayo n'igihumbi n'amajana umunani deyate murabizi mwese ko ariyo igurwa muri botike kandi ugize totale ya yose urasanga utega uburyo amavu uvuye mu bishishwa by'ikawa ariho ugize ntuze konsomasiyo ntoya niho uronka umwimbu na mwinshi kandi yego niho uronka n'umwimbu na mwinshi kandi n'isi yazima ikagumana akanobera
none wowe wawu- wawuguriye ngaho imurambya hari ahandi bawugurisha abanyagihugu ubona bawuronka byoroshe uwo mwavu w'ibishishwa by'ikawa
oya abanyagihugu ntabwo baronka byoroshye kuko ubushakashatsi bwo kubu- bwo kuwuhingura bwatanguriye muri sesa kiyago mwagize amahirwe bose bo kumenya ubwo bushakashatsi bwo kuwuhingura amayizina ni menshi muri murambi ariko buracyakorwa muri sesa kiyago honyine ariko ariko bishyitse bakabyifuza abigisha babyize babinonosoye barahari bogenda bakabafasha murakoze murakoze cyane lidiya mishinga nawe ntakibye imana kuri icyo kibazo cyerekeye ugushikiriza abanyagihugu uyu mwavu umugambi mufise n'uwuhe mushikana mu ntara zitandukanye gute abanyagihugu mubona biborohera umugambi n'uwuhe inoso uratwumva ndumva inoso telefone iri kiramugora gato radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu tubandanye ikiganiro cacu
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isaminanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga tubandanye ikiyago twabwiye ko inosa ntakirutimana agarutse ku murongo inosa twari tubajije cya kibazo cyerekeye ah, kuronsa abanyagihugu uyu mwavu abanyagihugu umugambi mufise wo gukwiragiza uwo mwavu mu ntara zitandukanye n'uwuhe muri iki gihe abanyagihugu baronka uwo mwavu gute
twebwe umugambi dufitiye abanyagihugu kwiragiza uwo mwavu w'ibishishwa by'ikawa ah, mu mi- mu gihugu hagati n'uyu wundi ni uko bwa mbere abanyagihugu bategerezwa kumenya neza yuko uwo mwavu bwa mbere umeresha cyane kandi ufise akamaro ku isi ndimwa utakitura isi nk'uko twe tubikora kuri iyo izina y'iwacu ni ko- ni- ni koperative ni uko abanyagihugu bo- bwa mbere boja hamwe bakagira koperative yabo bakavuga ati iyi umwimbu tuge tuwujyane kuri iyi zine kanaka kuri iyi- muri iyi koperative koho bashoboye kuduhingurira wa mwavu bya bishishwa byacu by'ikawa byora byononekara bikajya mu nzuzi bikaza kononera ibidukikije na ya mirima yacu kugira ngo uba uri hamwe uwo mwi- ibyo- uwo mwimbu wabo w'ikawa bashoye kugira bashoboye kuronka uwo mwavu bitanabagoye kuko hoho bata- bitaba bigenze gutyo onya na twebwe tutarose uwo mwa- ibyo- i- i- iyo kawa ngo tuyironke uwo mwavu ntidushaka kuwugwiza ngo bikunde kubera biva muri bene gihugu nyene iby'iwacu z'ibyo turondera ni uko tuba twarose uwo mwimbu ukwiye uko turose umwimbu ukwiye niko turonka n'uwo mwavu ukwiye ubugira kabiri no icyo nobahanura abenegihugu ni uko nabone leta ishaka kudufata mu mugongo kubera ntidush- nta buryo bukwiye dufite bwo ko twiragiza uwo mwavu mu banyagihugu leta itadufashe mu mugongo ubwo icyiza twafashe twabonye twebwe n'abo turi kumwe muri koperative ni uko twarose ubwo bumenyi dushobore kwihungurira uwo mwapfu igihe tuba twarose iyo kawa muri ibyo bicupa byavuye muri iyo kawa
urakoze cyane ntakirutse imana twakire ku murongo wundi munywanyi w'ijwi rya amerika nsengiyumva uratwumva uhamagaye urihe
ndabumva neza cyane ndi i bujumbura mu burundi Mhm. ikibazo cyangwa icyumviro duze ijwi atwaye mwiriwe Mhm, mwiriwe neza
Eh, n'abo batumire nabone ndabahaye mwiriwe hama urabona uwo mugambi batanguje urabona ko ari umugambi mwiza cyane rwose ngaho onye imbuye hariho imisumba minini minini ya buyaga za kibumbu za teka naho onye zamugerera nko kwitura imwe baba bashobora nko kuronka ntabwo bakwiye bo- bose aba- abarimyi baho ko nabonye umengo bafite imisumba minini minini hama akandi kabazo nko ku- nko kwituro imwe bashobora kwa- kwimbu- kwimbura umwavu ibiro bingaha ko numvise batanga akadeni ku- ku bantu kugira babarose uwo mwavu babarihe mu nyuma baba bato- bakorana n'ishyirahamwe ivura rikorera ngaho onye nyene imbuye hanyuma je numva umugambi ari mwiza komeza murakoze kumpa umwanya ku iradiyo ry'amerika urakoze cyane nsengiyumva innocent ibibazo bya nsengiyumva duga ku ijambo
ubu akadeni tuba gatanga kubera dusanzwe dufise ishyirahamwe ryo guteganya no kuguranana ah, riri muri komine bukeye bita difo ni ukuvuga umu- umwenegihugu niyo aba akeneye ako kadeni k'uwo mwapu twebwe tubakamuha hama agashora ikawa kuko twe dusanzwe mbere y'uko du- dukora ibyo onya abanyagihugu twarabigishije baratahura ndetse nta bishya byo guhemba amafaranga ku mayidine mu ntoki ntitubikora abanyagihugu baramenyereye baza gutora amafaranga muri- muri iyo muri microfinance Mm, muri iyo banki ifasha abanyagihugu
yego bita dipo ni ukuvuga ngo ubunya abo ni nahaye umwavu bose bari bari bateje mu mu gatafi no mu mpeshi ba- ba- ba- bemeye bemeye kuriha mu mwimbu wabo w'ikawa bashoboye kuyimbura ni ukuvuga muri iri hemba bariko barahemba ni uko bazoca basubiza ayo mafaranga y'uwo mwavu bari batoye kugira bazosubire base biyandikisha kugira tubahe uwundi mwavu bazoteza gatafi Mm. none ga innocent i- i- intambanyi zoba ziri mu bijanye no gukoresha uyu mwavu ni nk'i- ni nk'izihe Ah, iyo muriko murasigurira abanyagihugu ibijanye n'akamaro k'uyu mwavu bimwe zimwe mu ntambanyi mubona ni nk'izihe
bwa mbere bwoko abantu intambamyi zihari mu bantu ni uko bavuga yuko wowe uba- uba ushaka kubagora kuza ura nyine bawuronka bawushikana mu mitu- mi- mu mitumba iyo baba bavuye baje kugura kuri iyo kuri natwe twata modoka dufite yo kugira ngo dusahirize kugira ngo tuze turayishyira buri mutumba dusha buri mutumba buri mutumba bawutore ubegereye iyo tutasema rero niyo tubona hanininya ibera itube- ibera intamba itubera intambamyi nabone ikabera intambamyi kwabona badashoboye kutabashoboka uwo uwo uri kure bapfa kuronka utuzaga kuronka ababegereye aho hagufi yacu Mm. certe kiyago none iramajahe neza na neza ngaho mu- mu- imuramvya kugira abariko baratwumva bashobora kuhashika bobo bashobore kuhaza n'amajahe
Eh, uwo nobwira neza serfe kiyago iri ku rubibe rwambuye na bukeye ni ukuvuga ni kuva uva kuri santre bukeye wishika kuri serfe kiyago ni hafi ibirometero umunani Eh, uva- uva ku ikaburimbi mu gatabo uza kuri serfe kiyago ni ibirometero ah, cumi na bi- cumi na bibiri iyo seti kiyago abo baba basanzwe bazi i- imitumba cyane bari bazimbuye na bukeye iri kuri ku mutumba kigina wo muri komine mbuye igasa ihana urubibe n'umutumba bita musumba wo muri komine bukeye bigaciye duhana n'urubibe n'umutumba bitwa bita nyakigwira wo muri komine mbuye n'umutumba bita nyarucamo wo muri komine bukeye
wotanga akanimero ka telefone ku bifuza kumbure bashobora kuhashika ariko badashobora kugura byinshi cyane eh, akarorero novuga abashaka gukoresha uwo mwavu nko mu turima two mu kigo bashobora kuza bakazana nk'umu- bagakura nk'umupfuko bashikiriza akanimero ka telefone bashobora kukwakura ko bakaza kugura uwo mwavu
rero ako ndashobora kugatanga kugatanga Mhm.
imirongo irindwi n'imwe mirongo irindwi n'imwe amajana ane na mirongo icyenda na zine Mhm.
amajana atandatu na mirongo itatu na gatandatu Mm, subiramo naho naho ama- mirongo irindwi n'imwe amajana ane na mirongo icyenda na zine amajana atandatu na mirongo itatu na bitandatu Mm, cyanye mhm,
nakoresha n'iyindi ya mirongo itandatu n'icyenda mhm,
ijana na cumi mhm,
amajana icyenda na cumi na kane mm. mirongo icyenda mirongo itandatu n'icyenda ijana na cumi mirongo icyenda subiramo urantunga subiramo iyo nimero
Ah, mirongo itandatu n'icyenda Mhm.
ijana na
ijana na cumi mhm. telefone iramugoye inosa ndumva eh, nimero za nyuma ari icyenda rimwe kane amajana icyenda na cumi na kane urakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire na adele adele uratwumva uhamagaye uri hehe
ndabahamagaye ndi mu rumonge
miriwe neza ikibazo cyangwa icyiyumviye
yego jewe ni- yari nk'intererano no gushima kandi ku bantu atako batagira eh, mu gufasha ibi by'ubu mu burimyi hanyuma tugasaba n'abandi boba bari inyuma ba- ba- bafite ubuhinga bogira icyo bafashije kugira umwimbu mu gihugu cy'u Burundi ugaruka ari nka kera ni ukwinogira nti- ni- ni- n'iyi fumbire nabwo muri ko murayivuga byose novuga ko isa akanovera ugiye kuraba mu myaka yahera Mm, nta myaka myinshi mfise ariko ku- ku migani a- abakera abadukuriye abanyokuru bacu bagenda batubwira baratubwira cyane rwose ko isi y'ubu yatitutse atari nk'iy'aho hambere rero nicyo gituma ngira nti hagwire abahinga abahinga turabe ukuntu vyogenda bagarukane kabisa akanovera ka kera Mm. Lydia Habyarimana ku murongo we yakoresheje ifumbire avuga ko akanovera ari keza cyane ura- ugereranyije n'ibindi biterwa biterwa bicishije bikoreshejwe umwa- umwavu w'ikizungu
hama uwo mutumire sinayitegereje neza ko yoba yigiye iby'uburimyi hanyuma nkaca ngira nti mbega kumenga haragwiriye ifumbire nyinshi cyane aha tuvuga nk'ama angre chimique ah, ni- n'ibindi ab'uburimyi bo barazi kubitandukanya cyane rwose ni ukuvuga hari zagenewe icayi ikawa izo zirakunda kwibonekeza cyane rwose burya u- u- u- u- uwo zikoresha mu bindi atari ibyo bintu ziba zaragenewe ntaco zica canke bimeze gute umutumire sinzi ko yigiye iby'indimo canke atubwire iyo angre yiwe akoresha iyo fumbire y'ikizungu akoresha n'umugambi afise kugira ayikwiragize mu gihugu cose hama umusesekara ube mwinshi urakoze cyane reka duhe akanya Lydia we yawukoresheje uwo mwavu kandi avuga yuko akanovera gatandukanye Lydia wowe twongera ukatwibutsa neza na neza wakoresheje ibihe biterwa uwo mwavu wavuze ko byari bitandukanye akanovera kari karyoshe subira utwibutse ibiterwa wawukoreshejemo
Yego murakoze nawukoresheje ku giterwa cy'ibigori Mhm, n'igiterwa n'igiterwa cy'ibiharage mhm,
n'igiterwa cy'ikawa mhm.
ariko n'igiterwa rero cy'imboga
Mhm.
halo yego turakumva
ariko rero ndafite n'abandi bagenzi kuko tugenda iyo nyenda ndawukoresha n'abandi barawukoresha ndafite n'abawukoresheje ku bitoke kandi nabonye ari byiza baranyeretse Mm,
ndafite n'ukuntu ndaga imibuto ku murongo mu mirima mba narimyemo ibigori nkadaga imibuto kugira nzorohe iyo ntera nabonye no ku mibuto ari sawa iranda cyane bisanzwe uwo mwavu atari icyo wungura ntacyo wonona burema
murakoze cyane kuko ri igituma ntacyo Yego. kuko igituma ntacyo wonona nabonye ndawuteje uyu mwaka mu wundi mwaka nkongera nkawuteza mu wundi mwaka naho ntoshyiramo umwavu nabonye umurima uguma umeze neza ariko angre uyiteje eh, angre ahantu uyiteje mu wundi mwaka uyi- naho uyironka usanga umwimbu utangana Mm.
usanga wasubiye hasi kwana
Mm, kubera isi iba yatitutse
yego angre irasitura vraiment Mm, biravugwa na benshi kandi yuko angre chimique umwavu w'ikizungu utitura isi inosa namwe mugize icyo mwongera ko mu byo lidia yavuze lidia yaravuze yuko nk'ikibazo cyari cyabajijwe na adele yavuze ko akoresha ku bigori ku biharage ku biraya ah, ku mboga mu ikawa ah, ibindi biterwa atavuze abanyagihugu bashobora gukoresha mw'uwo mwavu ni nk'ibi innocent uratwumva halo innocent sa telefone ngira ibandanyije kumugora gato reka tubandanye ku murongo twakiriye wundi umunywanyi w'ijwi rya amerika fidele wi fidele turakumva ikibazo cyangwa icyiyumviro nageze mwiriwe mwiriwe neza
yego nagira imbaze Mm,
none uwo mwavu hoho ni ku biterwa byo ukoresha ku biterwa byose mm. twari tugerageje kubaza ah, abatumire bacu bari bagerageje ku lidiya yaragerageje kudondora bimwe muri ibyo biterwa yavuze nk'uko nari ndabivuze ibigori ibiharage ibiraya ikawa igitoki imboga ah, ibitari bike nari mbajije inosa ibindi biterwa umuntu ashobora gukoresha lidiya atashoboye kuvuga ariko agatelefone karamugoye hari ikindi kibazo waba ufise yego nagira imbaze ho nta ngaruka mbi woba ufite Oh, Mm, kuri lidiya yawukoresheje avuga ati kuri ibyo biterwa byose nta ngaruka n'imwe uretse ingaruka nziza uyu mwavu ufise ku biterwa
oh, sawa murakoze rero murakoze cyane fidela
sawa sawa radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agasamundo ndungikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe Eh, none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga aho turi ko turaganira ku bijyanye n'umwavu ufasha eh, ibiterwa Ah, mwavu ishyirahamwe certe kiyago wahinguye wa- wa- wa- wanonose ubuhinga bwayo ukagerageza gufasha abanyagihugu kumenya yuko ibishishwa by'ikawa bifise akamaro gahambaye cyane mu mirima Ah, ni- twavuganye n'umwe mu batumire bacu lidia habyarimana avuga yuko uyu mwavu washoboye kugira akamaro cyane ku murima wiwe ku biterwa bitandukanye yawukoreshejemwo Eh, turabemereye kandi ko tuzobandanya duhamagara abahinga mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi nk'uko abanywanyi babisabye kuko ari ikintu mubandanyije gusaba kugira ngo mufashwe kumenya ubuhinga bubafasha guteza imbere uburimyi n'ubworozi bwanyu ko tuzi ko ah, ahanini igitigiri kinini cy'abanyagihugu babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi ndabwiwe ko ku murongo umutumire wacu yari yavuye ko innocent ntakirutimana yagarutse eh, ku murongo innocent twari tugerageje kumenyesha abanyagihugu bimwe mu biterwa ah, twumbure bishobora kuba bitavuzwe na lidia ariko usha umuntu ashobora gukoreshamwo uyu mwavu ni nk'ibihe hari ingaruka mbi uyu mwavu woba ufise ku biterwa bimwe bimwe
ntoremesha abenegihugu bose yuko uwo mwavu ku giterwa cyose
alo subiramwo innocent byari bicitse
alo Ah, telefone irongeye kumugora gato Eh, reka twakire patrice mu gihe tugarura inosa ku murongo turize ko telefone yiwe iza gukunda patrice turi kumwe uratwumva
rero ndabumva Mm, amahoro neza
amahoro Mhm.
Eh, je- nagomba mbanze nshimire eh, radiyo ijwi rya amerika kubera uko kuntu mugerageza kuza murarondera eh, abahinga batandukanye kugira ngo badufashe eh, muri ibyo bintu by'uburimyi n'ubworozi tukaba tuzi yuko igihugu cy'u burundi hanini gi- iterambere rihagaze ku burimyi n'ubworozi Mm, murakoze cyane gushima patrice yego hama nk'uko mubivuze ko muzogerageza kurondera n'abandi bahinga je ndibuka yuko haciye nk'imyaka nk'itatu canke ine jewe tuvugana nsanzwe narizi ivy'uburimyi n'ubworozi Eh, haciye nk'imyaka nk'ine canke itatu hariho programme ya GIZ yo kuraba ingene bogira umwavu uvuye eh, mu madeshe eh, y'abantu donc eh, bijya yo muri tu- yo mu- mu- yaba mu matobe canke Mm.
eh,
mu mu matoilette sinzi yuko rero yego, sinzi yuko nabo Mhm.
mugerageza kubarondera kugira ngo nabo bagerageze gusigura kubera umengo rimwe rimwe nk'amaporogaramu amwe amaraza ugasanga amenye abantu bakeyi mugabo yaba yashobora kumenywa n'abantu benshi byatumye ubutunzi bw'igihugu buhagaze ku burimyi bushobora kwisunura Mm.
hama ikindi nashaka kuvuga mwakivuze ni uko kuntu mwa mwamusabye agatanga inimero kugira ngo kumbure dushobore kuzomurondera kugira ngo dushobore gukorana cyangwa dushobore kumenya neza ibyo bintu bakora natwe tubikoresha Mhm. Mm. ndaza kumusaba mu kanya tuko turaja ku musozo w'ikiganiro asubire abaha akanimero ku batashoboye kukaronka Ah, murakoze Yego.
cyane Eh, Fi- patrice Nawe- namwe ibiganiro byiza murakoze cyane inosa ndabwiye ko yagarutse ku murongo inosa uradutunga sinzi ko ari ku ruhande rwacu canke ku rw'iwawe telefone yabandanyije kukugora ariko bandanya ku mpanuro barawugira uhe abanyagihugu twongera tugerageza gusozera turaha na karyo na lidia nawe nyene yagira akajambo kanyuma ashikirije ariko tanga impanuro wari ugiye gutanga imbere y'uko telefone icika
niko mpanura abenegihugu nibareme cyane kubera uwo mwavu nta nta maproduwi chimique twebwe tuwukoreshamwo ni ukuvuga ni umwavu kama kama ute- uwuteza ku giterwa icyo ari cyo cyose kuko ku- ku biterwa byose tumaze kuwu- kuwukoresha ko nta giterwa turabona kiba nabi ngo ni kubera uwo mwavu nacyo gituma uwo mwavu wawukoresheje usubiye no kurima ugenda usanga wa mwavu ukiriyo ntuca uwuta
Mm. urakoze cyane innocent turacari kumwe ngira birasubiye gucika ariko ntaco nta kundi turoha akaryo lidia nawe nyene yagira akajambo kanyuma ashikirize lidia habyarimana akajambo kanyuma uh, ushikirije n'impanuro woba ufise ku banyagihugu batwumva mm, wewe washoboye gukoresha uyu mwavu kandi ukagukundira ku biterwa bitari bike
murakoze akajambo ka nyuma nashikiriza uko bokwenge bo- abanyagihugu bashaka kuwukoresha bokwegera abashakashatsi babinonosoye ivyo guhinga umwavu uvuye mu bico vy'ikawa na nyarya amayizine mu burundi ari menshi kandi nkabahanura n'uko batoshora ikowa ahantu hitwa ku c'umuyaga bagashinga amakoperative yabo hama bagahiga abahinga babyize n'ababikora bakabafasha guhingura uwo mwavu uvuye mu bico vy'ikawa hama bakaronka akaryo nabo ko ku- uja- ko kuwutwara mu mirima yabo murakoze murakoze Eh, urakoze cyane rwose lidia habyarimana umunyagihugu mu ntara ya muramvya yakoresheje umwavu uvuye mu bishishwa vy'ikawa mm, yaronse mu ishyirahamwe certe kiyago turashimiye cyane kandi na innocent ntakirutimana telefone yagira- yamugoye ariko yaduhaye impanuro zitari nke nongere ndabibutse nimero yiwe yari yatanze ku bifuza kuja kugura uwo mwavu ni mirongo indwi na rimwe kane icenda kane gatandatu gatatu gatandatu ndasubiramwo mirongo indwi na rimwe kane icenda kane gatandatu gatatu gatandatu uyu yari nta kirutimana inosa ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteze amatwi mwari muri kumwe nawe yani itanga ishaka muri kino kiganiro murisanga ndashimiye abaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma inosa kimenyi wakoze cyane mubandanyi mwumviriza mwese radiyo ijwi ry'amerika